mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio gatanu bagenzi mwese turi kumwe kuri ino saha ndabahaye ikaze mu biganiro byacu
nayo twasaba ko leta yodufashe kugira ngo turonke ahantu twashobora gushira umusaya bona rero aha abana singiraho ndabaraza aha niho twarara kubera aka kazu kari gatoya icyo dusaba ni uko leta yodufasha kuko nana nk'aha bizosaba umutahe utari mutoya icyo twese ariko twasaba ko bodufasha kuko kushika n'ubu n'isaha nta muntu urabona tuvuga ataje kudufasha tuba twamanika ayo mabati abo ni abanyagihugu bahuye n'ingaruka mbi z'igihu- z'imvura y'igihuhusi yaraye yononye amazu atari make mu ntara ya cibitoki ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga binini turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibibazo by'impunzi z'abanyekongo mu- mu- z'abanyarwanda baba mu ikambi y'abanyekongo mu bumanuko bw'igihugu cy'u rwanda mugume ku maradiyo yanyu imiryango irenga mirongo umunani yo ku mugwa mukuru wa komine rugombo mu ntara ya cibitoki ntigira aho ikika umusaya kuva kuri uyu wa gatatu imvura ivanze n'igihuhusi yasambuye ibira- uburaro bwabo bagasaba gufashwa musitantere w'iyo komine umufasoni beatrice kaderi aremeza ko iyo mvura yahitanye amazu y'abanyagihugu batari bake mu- badafise aho bakika umusaya muri iki gihe ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu evariste nzikubanyanka arabidushikiriza iyo mvura ivanze n'igihuhusi yarunonye ibitari bike na cyane cyane uburaro n'inyubakwa rusangi byemezwa na musitanteri wa komine rugombo umufasoni beatrice kaderi atanga ibitigiri vyononekaye urabona ibyo ni ibintu bishika atawabiteguye bigashika uko n'impanuka muri rusange tubyita impanuka E, hano amazu yabomotse ashika mirongo umunani n'atandatu ku mitumba itandukanye ntituzi ko hariho izindi kumbure bahava babona izo nizo gushikisa hamwe n'iryo shure ry'ibirasi bitatu nibyo dufise igitigiri cabyo cononekaye bamwe mu banyarugombo ntibagira aho bakika umusaya biturutse kuri iyo mvura ivanze n'igihuhusi igize iminsi igwa mu kiyaya c'iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abahuye n'ibyago amazu yabo akaguruka ubu ntibagira aho bakika umusaya bagasaba gufashwa hanyuma nubu ntitufise aho turyama kuko ntidufise uburyo turakenye nayo twasaba ko leta yodufashe kugira ngo turonke ahantu twashobora gushira umusaya bona rero aha abana singiraho ndabaraza aha niho twarara kubera aka kazu kari gatoya icyo dusaba ni uko leta yodufasha kuko nana nk'aha bizosaba umutahe utari mutoya icyo twese ariko twasaba ko bodufasha kuko kushika n'ubu n'isaha nta muntu urabona tuvuga ataje kudufasha tuba twamanika ayo mabati Reba abana baryama hanze ni ukuri ubu leta nk'uko ari umubyeyi yodufasha ikatugarukiraho abo bantu bakaronka aho bashyira umuryango niko twosaba abo muri komine rugombo imvura yari igize iminsi yataze ubu iri kwigwa ku bwinshi abahaba bavuga ko ibateye ubwoba kuko ivanze n'igihuhusi uno mugabo ni wo muri mparambo ya mbere ya komine rugombo oya mu by'ukuri ni kuva nabaho tuba tumaze iminsi tutaronka imvura mugabo imvura yiguye ya oya kabisa yopfuma ireka kugwa gutya iyo yo gusiga abantu batagira aho barara Ni ukuvuga ko kuri leta itagize ibyo ikora kugira ngo ironderere uburaro waba bantu oya ndabona ndabona ibanda ari ingorane musitanteri wa komine rugombo avuga ko abahuye n'iyo mvura ivanze n'igihuhusi bari mu bihe bigoye agasaba ko imbere y'uko haboneka abagira neza bofasha ku rwego rwo hejuru abatashikiwe n'iyo ngorane baba barafashije ababanyi babo mu kubaha indaro impanuka ishikiye umuntu rero twebwe icyo dukora ni ukuremeshanya hagati yacu hanyuma ibyo dushoboye gufashanya nko kuri abo baba bagize ibibazo twebwe nyine twese dufashanyije n'abanyagihugu tugasubira tugafashanya kugira ngo turabe ko nk'abari hanze boba barabo- bararabye aho baba barakitse umusaya nk'aho ku mashuri naho tugerageze turabe ko eh, nk'aho abana bigira twosubira gusanasana buke buke kugira ngo niburi buri kirasi kimwe cyo kibe kirabonetse ubu uyu imbere tugira imana kuko urabona benshi ntibari ku ishuri bahejeje ibibazo bari muhira ariko tukipfuza ko twokora uko dushoboye kose dufashanyije nyine n'abenegihugu n'ababyeyi kugira ngo turabe ko igihe bazogarukira bavuye mu buruhuko twa noheli na bonane baronka aho bashikira bashobore kwiga amazu mirongo umunani na tandatu y'abanyagihugu ibisakazo byagurutse izindi zigahenuka mirongo ine nizo muri segiteri imparambo ya mbere mirongo itatu nizo muri imparambo ya kabiri umunani nizo muri rugeregere zindi umunani nazo nizo muri munyika ya mbere imvura nyinshi kandi ivanze n'igihuhusi yaranaguye mu ndwi iheze muri komine buganda y'iyo ntara nyene ya cibitoke iruhande y'amazu yasambutse abana batatu barapfuye batwawe n'imyuzure nk'uko byemejwe n'imiryango yabuze hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara cibitoke yo mu buraruko ushira urengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste tuve mu burundi tuje mu rwanda hari abanyarwanda baba mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo imugombwa mu karere ka gisara mu bumanuko bw'u rwanda babandanya gutakambira ababishinzwe ngo bagire icyo bokora ku kibazo cy'ingaruka mbi zijyanye n'ibibera muri iyo kambi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa arabikurikirana amazi yose mu nkambi yose bayayoboreye mu masambu yacu amazi yose yadukoraniyeho twari dufitemo hariya urareba twari dufitemo amaparisera y'ibigori yose yararengewe imboga zirarengerwa imyumbati intoki ubu urareba ko habaye kayidede nta kintu tugira aya majwi yumvikana n'aya bamwe mu banyarwanda bo mu murenge wa mugombwa igisagara mu majyepfo y'u rwanda bijujutira kuba amasambu yabo ari munsi y'inkambi y'impunzi z'abanyekongo imugombwa yangizwa n'amazi kubera nta buryo buhamye bwashyizweho mu kuyakumira n'abaturage bavuga ko hashize imyaka ine nabo barabaruriwe aya masambu yabo ari mu nkengero y'iyi nkambi y'impunzi z'abanyekongo imugombwa uhageze uhabona amasambu yuzuyemo imikoki y'amazi andi yatabamwe n'imyaka yari ihinzemo ba nyirayo baragaragaza akababaro mu buryo bukomeye amazi yose mu nkambi yose bayayoboreye mu masambu yacu ari amabuye yose byose byarenzweho kuri ibyo bintu ntabwo twabona n'ukuntu twakongera no kurundarunda hahandi ngo twongere duteremo akandi kantu amazi yose yadukoraniyeho twari dufitemo hariya urareba twari dufitemo amaparisera y'ibigori yose yararengewe imboga zirarengerwa imyumbati intoki ubu urareba ko habaye kayidede nta kintu tugikora uganiriye n'aba baturage binubira amasura akomoka muri iyi nkambi ya mugombwa igisagara mu majyepfo y'u rwanda icyifuzo nta kindi uretse kuba babifite mu nshingano babimura nka bagenzi babo bimuwe aho bari batuye ubu hubatswe inkambi y'impunzi barasanga ibikomeje kubaho bibatera igihombo ni ukwirirwa twicaye gutya turindiriye imana ko ariyo izaza ikadukuraho gusa tugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro inzara igiye kutunogonora nta kindi usibye kwiringira imana yo mu ijuru batwimura cyangwa bakaturiha amasambu yacu yangijwe tukareba ukuntu twazajya kureba ahandi twagura ka karima tukazajya tuvanamo ka mituweli rero icyo nifuza kuko sinavuga ngo hazongera hasubirane isambu yongera isubirane ni uko bahankura bakandiha nkahava nk'ubuyobozi buhageze bakatuvugira hano hantu natwe tukari ukuntu twahava kuko twebwe turabanganye nta kintu kinahakura mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika kuri iki kibazo cy'amasura asenyera abaturiye inkambi y'impunzi z'abanyekongo imugombwa bwana jerome rutaburingoga meya w'akarere ka gisagara yavuze ko ikibazo bakizi bwana rutaburingoga yizeje ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa barimo minisiteri yita ku bibazo by'impunzi midimari n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr mu gihe cya vuba iki kibazo baba baraba bagikemuye mu buryo burambye yabwiye rya amerika ko bari mu gikorwa cyo kubarura ibyangijwe n'amasuri kugira ngo bishyure abaturage ubu ngubu turimo turakora estimation dufatanyije n'umurenge kugira ngo tumenye ibyangijwe ariko by'umwihariko harimo no gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu haba kuyobora amazi mu buryo buzima rimwe na rimwe akaba yagirira n'akamaro iyo mirima y'abaturage aho kugira ngo aze yangiza hari uko kurwanya iyo suri ariko by'umwihariko no kwishyura abo baturage turabikoraho vuba rero dufatanyije n'abo bafatanyabikorwa navugaga kugira ngo turebe uburyo abo baturage ba bakwishyurwa kuko ni ikintu wumva ko kibabaje iyo muvuga vuba mwihaye itariki ntarengwa kubera ko amafaranga atava ku karere icyo dukora twe ni ugusunika kwihutisha izo dosiye kugira ngo abagomba kwishyura bishyure twe icyo turi bukore bitarenze uku kwezi turimo dosiye zirazageza aho zigomba kugera noneho dusigara ari ugukurikirana kugira ngo turebe ko bakwishyura si ubwa mbere iki kibazo kizamurwa n'abaturiye inkambi ya mugombwa ku gisagara kuko no mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu bari bakigaragarije minisiteri yita ku mpunzi midimari kandi icyo gihe yizezaga ko bagombaga guhita babimura n'amagingo aya meya w'akarere ka gisagara aravuga ko ikizabaho ari ukubarura ibyangijwe no kuyobora amazi mu buryo buhamye akareka gukomeza kwangiza naho kubimura byo ngo biragoye kubera imirima y'abo baturage bafatiye runini ikirimo ni ukuvuga ngo hari ukwishyurwa ibyangijwe hari no gufasha kugira ngo amazi atazangiza imirima y'abaturage ni ukuvuga kuyobora amazi neza cyangwa se drainage mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amazi anyure ahantu ariko atagenda anyanyagira mu mirima y'abantu nk'uko byabaye mbere wishyuye gusa rero cyangwa se ukabimura numva iyo mirima ni myinshi hari iyo bakeneyemo kugira ngo bakomeze bahinge nk'abantu bahaturiye igisubizo rero byaba mu buryo bwombi hari uwakwimurwa bitewe n'uko nta kindi gisubizo hari n'uwatunganyirizwa imirima bitewe nuko bishoboka ko amazi twayajera kugeza ubu ntihagaragazwa ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa byo kwishyura abangirijwe n'inkambi ya mugombwa n'ibyo guca imiferege yo kuyobya amazi yangiriza abaturage uretse aha imugombwa ku gisagara mu majyepfo y'u rwanda ibibazo nk'ibi by'amasura aturuka mu nkambi z'impunzi biba bizamutse ntibivuze ko ari umwihariko w'iyi nkambi mu nkambi zindi z'impunzi z'abanyekongo nka gihembe yo mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda na kigeme mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda bikunze kuharangwa ni ingingo yumvikanisha nta shiti ko hagikenewe umuti urambye kuri ibi bibazo eha bagira ubusa ijwi rya amerika igisagara mu majyepfo y'u rwanda urakoze cyane eric bagira ubusa ahandi naho abacamanza b'abafaransa bakurikirana ibyaha by'iterabwoba barangije ibikorwa by'itohoza ku gitero cyabaye ku ndege yari itwaye perezida w'igihugu cy'u rwanda juvenal habyarimana hamwe na perezida w'uburundi cyprien ntaryamira nk'uko bitangazwa n'ibiro bijejwe gutangaza amakuru afp muri iki gihe rero hasigaye ko parike y'i Paris mu bufaransa isaba ko abo bacamanza babandanya urwo rubanza canke baheba ibyaha vyagirizwa abantu indwi begereye ubutegetsi bwa perezida w'u rwanda paul kagame indege yari itwaye perezida w'u rwanda juvenal habyarimana yakorowe ku igenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane abahinga bakurikiranye ico gitero bavuga ko ari ico catumye mu rwanda haduka ihonyabwoko ryahitanye ubuzima bw'abantu bashika ibihumbi amajana umunani mu karere k'ibiyaga binini bya afurika hakunze kubaho ubwicanyi bw'agahomerabunwa ni ukuvuga ihonyabwoko ibyaha by'intambara ibyaha by'ihohotera rya kiremwa muntu umuhinga mu by'amategeko dr hilaire yanyakurije yemeza ko ubutungane mpuzamakungu butaciye imanza neza hari mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu thomas kamirindi bagiranye impamvu uvuga ko imanza zaciwe zidahagije ni uko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu biriya bihugu byo mu biyaga bigari uburundi u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse na uganda bimaze kubona ubwigenge habayeho ibyaha byinshi byinshi byinshi ku buryo jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane yo muzi ko urukiko rwayoboranije rwafite manda yo kuburanisha ibyaha byakozwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mirongo icyenda na kane kugeza ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri mirongo icyenda na kane nyamara ariko kuva muri mirongo itandatu kugeza n'ubu haba mu rwanda haba muri uganda haba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'i burundi hapfuye amamiliyoni y'abantu benshi cyane abo ngabo bakaba barimo amaraso yabo bakaba barimo gusaba ubutabera ni ukuvuga ko nicyo nahoze mbabwira ni jenoside n'ibyaraburanishijwe abayikoze barahanwa ariko hari indi nyanja y'ibindi byaha byinshi cyane reka mbahe urugero rw'ubugande rw'ubugande hari nk'ibyaha byakozwe ku ngoma ya ubote ku butegetsi bwa ubote hagana mu myaka za mirongo itandatu na karindwi inyuma hari ibindi byaha byakozwe ku ngoma ya idi amini kuva muri mirongo irindwi kugeza muri mirongo inani ndetse na nyuma yaho hari ibindi byaha byakozwe n'indi mitwe irwanya leta harimo nka Lord Resistance Army harimo n'indi mitwe kuva muri mirongo inani kugeza muri mirongo icyenda niba muzi ko Lord Resistance Army yo yakomeje n'indi mitwe yose za naru AFD naru nazo ni imitwe yica abantu buri benshi kandi ntabwo ujya yica yica amamiliyoni n'ibihumbi n'ibihumbagiza abo ngabo ntibigeze babona ubutabera nibyo nibyo kwishimira ko jenoside y'abatutsi yaburanishijwe hakaboneka ndetse amategeko akabasha gushyirwa mu bikorwa hakaboneka jurisprudense bita rukesi ituma itumurikira mu guca imanza no kumva ibyo byaha ariko ibyaha bitaburanishijwe byo ni byinshi muri biriya bihugu umaze kubabwira michel ndakumva ndakumva nshuti akabazo kawe akabazo kanjye ngenda babaye eh ariko ndagera mumaze munsurize uwo mutumire uraho mutumire amashyo amashongora wa mutumire we mfite akabazo yego umutumire atubwi- ura- urabyumva neza atubwira atubwiye ko kuva ibihugu byacu bya- byigenga mirongo itandatu na kabiri avuze mu rwanda n'u burundi ha- n'ibindi ahandi ngo habaye ibyaha byinshi byinshi byinshi ubwo by'agahomamunwa byinshi byinshi byinshi atabaruwe ariko noneho muri ibyo byaha byose byabaye i- icyaha gikomeye cyabaye ni jenoside yabaye muri uru rwanda akabazo kanjye mfite ni akangaka none baratubwiye ngo ngo urukiko mpuzamahanga hajya ngo rwagiyeho muri bibiri na kabiri ngo ntabwo ibyaha byabaye mbere ya bibiri na kabiri ntabwo urukiko mpuzamahanga rushaka ku- kugira gute ariko dore ikintu kimbabaje rero ngewe nari mu rwanda abafaransa baje mu rwanda narabarebaga jenoside yabaga abafaransa bahari eske abafaransa u rwanda rwashoboka byose rugira gute Ru- ru- rugerageza gukemura ibanza rwunga abanyarwanda rugira gute ariko abafaransa nta muntu n'umwe wagize icyo abazwa akabazo mubaza abafaransa ni ukuvuga ngo kubera ko bari imbere bari mu rwanda mbere ya bibiri na kabiri bo ntabwo bashaka kuzacirwa urubanza michel Akabazo urakoze kanjye ni ako ngako.
Ye, Murakoze urakoze cyane reka ahita agusubiza nibyo michel ndakumva uravuga uti ese mu byaha byakozwe eh, umaze kubivuga ku murongo nibyo koko eh, wenda ahubwo ko nta kantu ntigeze mvuga eh, ko n'abafaransa nabo bashobora gukurikiranwaho kuko mu gihe intambara yari ihari nabo bari abakisiyoni doko bari bari mu ntambara ukambaza ati ese ibyo byaha bashobora kuba barakoze byagomba kuba byaburanishwa nande biriya byaha ubundi byari byagomba kuba kuri kompetanse ya- ya- y'urukiko rwa rusha tribunal international penal pour u rwanda niba ah, arusha itarabonye ibimenyetso bituma ikurikirana abafaransa nk'umunyamategeko nakubwira ko eh, nta bihari noneho ikindi gikomeye ni uko ruriya rukiko rwarangije eh, ruriya rukiko rwari rufite ubushobozi bwo kubaburanisha rwabu- ubu rwarangije manda ntirukiburanisha donc ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye bashyiraho icyo bita mekanizme na ni urwego ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye birakomeye rero kugira ngo niba hari ibimenyetso biboneka kuko buryo iyo uci- iyo uperereza ntabwo wavuga ngo ngo nararangije ngo byararangiye ushobora kubona umunyacyaha wenda ugasanga nk'abafaransa aribo bahanuye indege ya habyarimana buriya baramutse aribo bayihanuye mu by'ukuri hari ibintu byinshi byahinduka mu rwego mpuzamahanga no mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga kuko iriya ndege ifite agaciro gakomeye cyane ariko nanone birakomeye kugira ngo haboneke urukiko keretse habaye ngombwa ko hakorera urukiko bita tribunal special urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha umunyacyaha waba uvumbuwe hanyuma yabajije ariko ndibwira ko yabajije na cpi ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruri irahe kuko yavuze Eh.
umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ni ukuvuga rero ko ari rwo na- narwo yaruvuzeho nta bubasha rufite rero ku bafaransa nta bubasha rufite keretse nk'igihe wenda in- bavuze bati ah, u- donc, eh, roni ifite ubushobozi bwinshi bakubwira iti yongeye gukereya iyo bita chambre specialize muri eh, mu rukiko rwa rahe yihariye ariko nyega ko bikomeye yo kuburanisha ibyo byaha ariko ruba ari urukiko rwabwo rudasanzwe ntabwo ruriya rukiko ubwo sitati rufite uko imeze ntirushobora kuburanisha ibyaha bitari jenoside ibyaha byibasiye inyoko muntu eh, ibyaha by'ubushotoranyi bita crime d'aggression n'ibyaha byo mu ntambara bi- byakozwe m- m- mbere ya mirongo y'ibihumbi bibiri na kabiri gucira mu bihumbi na kabiri gusubiza inyuma bisaba inkiko zidasanzwe bitari tribunal special cyangwa se bikaburanishwa n'inkiko zo mu bihugu ibyo byaha byabereyemo kuko zo zihorana ubwo bushobozi buri gihe iteka ryose igihe leta zigikora neza Eh, igihe leta iyo ari yo yose leta uko imeze kose igihe cyose ishobora kuvuga iti ngewe ngiye gukoresha ubushobozi bw'ubucamanza bwanjye ntumize umufaransa yenda generale afurukade nifashe nk'urugero kuko niwe wayoboye runi ariko kandi twitonde kujya tuvuga ngo ariyoboye operasiyo turikwaze excuse moi ariko kandi tujye twitonda kuri biriya byago kuko yewe mbabwira mbabwira nk'umuntu wize amategeko ntabwo ashobora kuvuga ngo shinjije umuntu icyaha nta perereza ryabaye kugeza ubu ngubu ku kibazo cy'abafaransa nta perereza ryakozwe n'abexiperi babifitiye ubushobozi rishobora kuvuga yuko nibura byabonye ibimenyetso by'uko ibyo byaha byabaye ngo byerekane abantu abafaransa bishe cyangwa byerekane mu by'ukuri uruhare rw'ubufaransa muri biriya bintu nk'umunyamategeko zishobora kuperimeta guparutaja ibyo daniel arimo kuvuga ariko kandi n'impungenge ze ndazumva kuko iyo umuntu ari mu ntambara ntabwo aba arasa amasasu ntabwo aba arasa amazi cyangwa amasaro iyo waje mu ntambara ni uko hari abantu bapfamo abafaransa nibyo koko bari bari baje muri uriya rugamba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na daniel daniel we sarame akabazo kawe yego ikibazo cyanjye ari buze kunsubiza ngiye kuri radiyo ntinze gatoya abansubiriramo impamvu mu rwanda harabona habayeho ubwicanyi bwakorewe abahutu ibimenyetso birahari biriya bavuga yuko ngo ngo bagiye bapfa mu masasu hari abafite ibyuma mu mitwe hari abafite inkomere zabyo hari abapfubyi n'abapfakazi bafite ibimenyetso bigaragara ko ari ibyuma bitavuga yuko ari isasu ryagiye riza rikica umuntu ibimenyetso birahari interahamwe zitera zaruhengereye efuperi hari abantu bagiye banyerezwa ni ibimenyetso biriho abaturage n'abagiye barokoka iki gihe interahamwe zitera bagiye barokoka ndetse bagira ibimenyetso bihari none ndabaza gusha ku ngingo yego kuko gushinja gushinja umunyamategeko yabivuze ati igihe nta nketi zirakorwa z'abantu babifitiye ububasha n'ubushobozi ni ukwirinda gushinja abantu baza rero akabazo kawe wagusobanuriye mu rwego rw'amategeko urakoze noneho ndamubaza ese hari igihe runaka urwo rukiko rushobora kuzajyaho noneho rukaburanisha abo bantu ibyo byaha ese abona bizashoboka ese ntibizashoboka ese urwo rukiko hari hari komite runaka ishobora kujyaho noneho ikaba ariwe isaba wenda nk'uwo Roni ikarushyiraho ubwo nagira ngo nsobanure neza niba bishoboka ko mu gihe runaka bishobora kuzaburanishwa cyangwa niba bitazashoboka ye urakoze daniye reka ahita gusubiza rwose
reka musubize ibyo ntamusubiza nyibutse aho atumva adasubijwe icya mbere nibyo koko abahutu barapfuye muri ziriya ntambara zabereye muri kariya karere hari abahutu kuko baguye mu mirwano kuva muri za mirongo icyenda yahuzaga fpr na guverinoma y'u rwanda y'icyo gihe nta nubwo abahutu nibyo hari abishwe na fpr forosava nibyo ariko noneho hari n'abahutu bishwe na guverinoma yari iriho icyo gihe yicaga abo bahutu bwabo hanyuma hari abahutu baguye bahunga muri biri muri ziriya nkambi igihe basenyaga inkambi ndumva mapingi ripoti yerekanye ahantu ijana na hatatu hiciwe abahutu aribwo yasozaga inavuga iti icyo ni icyegeranyo cyakozwe n'umuryango w'abibumbye
jenoside y'abahutu nayo umuntu ayeguzamenya yashoboka hanyuma hari n'abandi bahutu nabo bapfuye kuva muri mirongo icyenda na gatandatu cyangwa na kabiri igihe bitaga iby'abacengezi hari abitwaga n'abahutu bagenzi babo babaga ari abacengezi kubera ko bavuze aho ingabo za fpr ziherereye ibi n'ibi ntibakabagira noneho hari n'abandi cyane cyane bavuzwe n'igitabo cya ruzibiza ntabwo gifite otorite interinasiyonali ariko kiransenya cyerekana dezerema materiye kuba abahutu barapfuye ntabwo ari disikitabule ntabwo ari ibintu byo kudisikita igisigaye kiri disikitabule ni ukumenya uwabishe ni ukumenya impamvu yabikoze niba yaragamije kubamaraho niba yaragamije kubera intambara ibyo byakorwa n'urukiko ntabwo ari umunyamategeko nkanjye utari na porokireri umunyamategeko wo mu ishuri gusa usoma akananariza ntabwo ari ngewe ariko rero yabajije ati hari urwego se rushobora gusaba hakajyaho urukiko rwihariye rushobora gukurikirana ibyo byaha byose reka tuve hasi tujya hejuru umuntu wa mbere ushobora kuburanisha biriya byaha ni leta y'u rwanda leta ya kongo kubera ko hari ibyaha byabereye muri kongo kuvuga iti ngiye gutumiza abasirikari bamwe na bamwe bari bariho kuko yasimbuye yari isanzwe ikavuga iti abari bari mu ngabo zatsinzwe ngiye kubahamagara baze kwisobanura ku bwicanyi bakoreye abahutu hanyuma n'abasirikari nabo bari bari muri fpr kuko fpr iki gihe yari itaraba leta nayo ikaba yabahamagara bakisobanura bagasobanura imirambo yagaragaye aho yaturukaga hanyuma ubwo umucamanza niwe wakuherera muri disikiresiyo akavuga ati isanze bano bantu bari bagamije kurimbura ubwoko bw'abahutu cyangwa se bari bagamije kubakorera ibyaha ibitero ibitero by'ubunyamaswa bita rezatake sisitematike ejenerarize bikitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa se agasanga ari umusirikare wacitswe ku nshingano ze agaterereza abahutu abasirikari yari ayoboye cyangwa akabaterereza abaturage bikitwa ibyaha byo mu ntambara ibyo leta y'u rwanda ubu ngubu niyo ishobora kubikora ku buryo bwihuse hanyuma igihe bidashobotse iyo ubwayo cyangwa urundi rwego bashobora gusaba kominote interinasiyonari igashyiraho urukiko rudasanzwe bita tiribinari sipesiyali rwo kuburanisha ibyo byaha kuko ni ibyaha by'ubunyamaswa byakuyeho byishe amategeko mpuzamahanga agenga intambara rwa interinasiyonari maniteri icyo gihe urwego rushobora kubisaba rwabisaba ariko hari ibyaha byari byarashyizwe kuri kompetanse ya tiribina interinasiyonari penari puru rwanda ni ukuvuga ibyaha byakozwe byakorewe kominote z'abahutu hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane poromiye janvier tariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri mirongo itandatu z'ukwa cumi n'abiri ibyo byaha byo bisa n'aho byaburanishijwe igipande kimwe ku buryo igihe byaba bigiye kuri kompetansi y'urukiko rwaba rugiyeho habaho kubiyora peresipe bita peresipe ya nebisi inidemu reka mbahe urugero bita kade sipesi muri duruwa ntabwo dushobora urugamba tubaburanishije ko abasenyeri bishwe n'ingabo za fpr hakaboneka urukiko rwo kongera kubaburanisha ntibyakunda kuko leta y'u rwanda urwo rubanza yaruburanishije byavuga ko bagiye gusubiramo urubanza bwa kabiri kandi ntabwo duruwa isanzwe yaba duruwa nasiyonari cyangwa duruwa interinasiyonari ntabwo ibyemera icyo cyago cyavuye ku murongo ariko ariko ariko rero ibyo ngibyo ni dr yankurije ibyo ngibyo ni ku byaha bimwe haramutse habonetse ibindi byaha bwo urundi rukiko rwabiburanisha ni ukuvuga ko abasenyeri se baba barishwe kabiri kuko barishwe umuntu wabishe ndetse hagaragaye undi mugome utarageze imbere y'ubucamanza bakavuga uyu nguyu we ntiyageze imbere y'ubucamanza icyo gihe bamuburanisha dufatiye aho ngaho aho uvuga uti inkiko z'imbere mu gihugu nizo zifite inshingano za mbere ariko kandi ukavuga uti mu bushakashatsi bwawe ukoze ukavuga uti nyamara hari hakwiye kujyaho n'inkiko z'akarere urukiko rw'akarere tuvuge yego n'amahanga ashobora gufasha kugira ngo rukore bene urwo rukiko se hatari ubushake bwa politiki rwashoboka rwajyaho reka mbanze mbahe isomo rito ry'ukuntu dushobora kuburanisha ibyaha rimwe na rimwe nka biriya hari ibyo bita retiribino interinasiyono veritiko ni urwo ngurwo nababwiraga rwo mu gihugu
yego hakabamo izindi nkiko bita retiribino interinasiyono cyangwa rezesitisiyo interinasiyono interinasiyonari juridikoma kompetanse ziri orizanto orizantale ni ni nka ruriya rukiko rwa arusha cyangwa nka ayisisiye iriya yarahe yo ibi bavuga ko ihagaritse hanyuma hakavamo izindi bita mikisite z'ibinyabibiri zivanze ubwo buryo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
aho rero ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka muri studio gatanu i washington dc tubashimiye fatuma kararari masi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri ino saha mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika